ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ngibyo rero murisanga ibinyamakuru byo mu bwongereza by'umwihariko icyitwa the telegraph n'icyitwa the sunday times biratangaza ko umugabo w'imyaka mirongo ine n'ine w'aho ngaho mu bwongereza ashobora kuba ari we muntu wa mbere ku isi wakize sida burundu neza neza biturutse ku bushakashatsi anywera imiti ni umwe mu bantu mirongo itanu bamaze igihe bakorerwaho ubwo bushakashatsi ku muti ushobora kuvura sida abashakashatsi bo mu bwongereza baba bamaze rero gutera intambwe mu rugamba rwo guhangana n'ikiza cya sida bashakisha rero nyine umuti wo kwivura burundu igapfa igashira mu mubiri w'umuntu nyamara si ubwa mbere abahanga batangaje ko hari abantu barwaye sida noneho bakanywa imiti bakayikira ariko noneho ugasanga iyo miti iyo bayihagaritse cya cya- wa mugera wa sida wongera ukagaruka n'ubu rero umwe mu bashakashatsi bakurikirana aba bantu mirongo itanu bo mu bwongereza porofeseri sara Field- fidla ni umuntu wigisha muri imperial college london mu bwongereza rero aremeza ko abantu bakwiye kwitonda kuko ibyo bamaze kugeraho bidashobora kwemeza bidasubirwaho burundu ko umuti koko wa sida wabonetse nicyo rero kibazo twibaza ese koko umuntu ashobora gukira sida icyizere ubu ngubu kigeze hehe ubushakashatsi bugeze hehe bushaka umuti nyine wa sida ku isi hose mureke twisunge dr alphonse nkunzimana ni umuyobozi wa pnls gahunda yo kurwanya sida mu burundi dr nkunzimana muraho murakomeye dr nkunzimana Dr nkunzimana ntabwo imirongo ya telefone iri gucamo abo dufatanya barimo kugerageza kumenya impamvu zab- zabyo baragerageza kumenya impamvu zabyo mureke rero tube twihanganye bamudushakire mu kanya araza
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
n'icyanjye n'icyawe n'icyacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi rero mu kiganiro cyanyu murisanga umutumire ni dr alphonse nkunzimana umuyobozi wa pnls burundi pnls ni gahunda yo kurwanya sida bamumboneye rero bamubaboneye imirongo noneho ya telefone yakunze dr nkunzimana muraho murakomeye
amahoro Inama- turakomeye rwose ni amahoro rwose nuko niko tugitangira iki kiganiro mbanze mbashimire cyane hanyuma noneho akabazo ka mbere ibitigiri by'abantu bagendana umugera wa sida mu burundi ubu bihagaze gute
yego murakoze nk'uko umugambi w'igihugu ugeze kurwanya sida n'izindi ndwara zandukira biciye mu biba by'irondoka eh, tubi- ari- tubikora Eh, uno munsi abantu bagendana umugera wa sida mu burundi eh, bariko raba ibihumbi mirongo ine na bine Mm,
muri abo harimo ibihumbi byaba mirongo itatu n'icyenda bari ku miti yo gupfupfahaza umugera wa sida ni ya miti itatu ikomatanije
yego Mm. nuko noneho rero yego kandi sa- yego yego komeza
Eh, kandi u- turiko turaraba ingene abantu bari ku miti bagenda eh, mu buzima bwabo bifashe biraboneka neza ko abayifata neza ubuzima bwabo bugenda butera imbere kurusha ye nuko noneho hari abashakashatsi bavuga yuko ubu ngubu umugera wa sida kuko kugeza ubu ngubu iyo miti itatu ntabwo irapfufaza gusa ntabwo ikiza i- i- uwo mugera wa sida ngo upfe burundu mu mubiri w'umuntu ariko uriya abashakashatsi bo mu bwongereza bavuga yuko hari umuntu ushobora kuba yarakize ubu ngubu ubushakashatsi ku isi mu rwego rwo gushaka umuti wica neza burundu uwo mugera wa sida i- u- mu- hari ibi- amakuru mubifiteho
Eh, murakoze cyane ayo makuru mm, twarayabonye kongera turayasoma ku- ku nyandiko Mm, Eh, nibyo eh, makuru yaraciye ku ku kinyamakuru cyo mu Bw- cyo mu bwongereza mhm, aho batubwira by'ukuri umuntu w'imyaka mirongo ine n'ine yari mu mugwi w'abantu mirongo itanu bariko bageragerezaho umuti mm, uvura umugera wa sida mhm,
Eh, baravuga ko by'ukuri batoye um- umuti ushobora ku- ku- ku- ku- kuvura umugera wa sida ukoreye ku mpande zitatu zo mu mubiri mhm,
Eh, kukaba nka ko eh, murazi ko umugera wa sida ushyitse mu mubiri urabanza uka- ugaca intege cyangwa ugafatira eh, ibihimba by'umubiri bisanzwe bitugwanira hanyuma ugejeje kubi- kubica intege ukabona kwi- ku- kwigwiza mhm.
ukagwirirana gutyo ugaca ushwara umubiri wose rero nk'uko umushakashatsi abivuga aravuga neza ko eh, umuti bariko baragerageza ari ushobora ku kunesha umugera wa sida kuva ucinjira mu mubiri nibyo arabivuga ariko bavuga yuko bara- ntibarabyemeza neza kuko ubuhinga buraca- baracari mu byo kurondera Mm, kuko mu gifaransa bavuga ngo i on teste et le patient ore ore guéri nicyo gituma rero tu- mu byo dusanzwe tuzi turazi neza ko n'uwafashe imiti dusanzwe dufise akayifata neza agaca akurikiza impanuro ba muganga bagenda baramuha zijyanye n'inyifato ni- ni- n'inyifato n'ingene afungura inyuma y'umwaka mu mubiri harashobora kuba ata urugero rw'umugera rutakiboneka mu bipimo dukunda gukoresha mhm,
rero rero uyu muntu bamaze kumu- gu- gu- gu- gu- kumupima basanze by'ukuri mu mubiri urugero rw'umugera wa sida rutakiboneka rutakiboneka ubu rero ntitwohota twemeza yuko by'ukuri umuti uvura sida uza wabonetse mugabo muri- nk'uko musanzwe mubizi abahinga babandanya barondera babandanya barondera hirya no hino twibaza yuko by'ukuri nibaronka abantu uyu muti ukorera ko neza badushobora kubitumenyesha bimenyesha amakungu ko umuti by'ukuri wa si- wa sida wabonetse mugabo ibi ni ibintu byo kugerageza byo kugerageza bibandanya kandi bicaye kuba nkako murazi neza ko n'imiti yo gupfupfaza yagiye atera imbere iratera imbere kera wafata ibinini byinshi ubu babishyize hamwe urashobora gufata kimwe kirimo uburyo bwoko butatu twibaza rero yuko kurondera no gu- no gucukura bikibandanya iki ni kimwe hari ikindi mwa- mwibaza ko mushobora kuba mwarumvise mu bijyanye na eh, mu bijyanye no- no- n'urucanco Mm, biguma bivugwa mugabo urucu- urucanco nyezina rushobora gucanca umu- gutuma rukingira umuntu kwandura umugera wa sida ntiruraboneka mm.
mugabo baguma bahigisha bacukura bacukura kandi mm, ugize icyo atora akakivuga mugabo abandi bahinga baka- bakagihinyuza gutyo gutyo twibaza rero yuko i- ibi ni byiza ariko baracyabandanya kugira ngo bashobore kuzoshika ku kintu cyiza gishobora ku- dushobora abahinga bashobora kwemeza ku isi yose ko umugera wa sida batoye umuti cyangwa batowe urucancu yego dr noneho ahangaha ntaho bihuriye ib- i- ibyanditswe n'aba- n'abakunzi b'ijwi ry'amerika babiri kuri facebook ngiye kubasomera ni utu- ni ikibazo kimwe gihuye mu magambo make ntaho bihuriye n'ubushakashatsi Eh.
ubu ngubu bw'abahanga ahubwo ni nibaruta evariste na muhirwa viateur Mm.
nibaruta arandika ati mumbarize umutumire niba abavuga ko sida ishobora gukizwa n'amasengesho ari byo noneho muhirwa nawe ati ese koko umuntu ashobora kwikira ngo iyo asengewe Do- mu mu magambo make baravuga rumwe nibo babyihandikiye kugira ngo mbashyikirize icyo kibazo ngaho nimubibwirire
murakoze cyane Eh, ego ibyo biravugwa cyane mugabo i- umugera wa sida gukira gu- uno munsi nk'umuntu ah, ajejwe kurwanya umugera wa sida ajeje gutanga imiti ipfupfa sida azi ingene imiti yo gupfupfaza ikora mu mubiri mm, Eh, sinobuta nemeza ngo ngo amasengesho arakiza umugera wa sida mhm, Eh, mugabo nk'uko mubizi igisabisho gi- gi- gikora cyane cyane ku co novuga ku kami ka muntu cyane kimwe twita morale mm, Eh, kimwe twita morale kuko eh, burya kenshi na kenshi nk'uko mumaze kubibona turamaze no kubibona na twebwe muri ibi bikorwa byacu bya misi yose umuntu umubwiye uti eh, umubwiye uti u- wa- wa- waranduye umugera wa sida ingena byakira ingena byakira birasaba kugira inkomezi z'u- z'umutima kuko kenshi na kenshi hariho abaca ba- batemba abandi bakagira ingorane iyo rero aciye asengerwa muri iyo minsi aka- aka- aka- akabwirwa yuko ari bisanzwe ko by'ukuri kwandura umugera wa sida atari ngombwa ngo umuntu aba yakoze n'icyaha biraheza bikamuhumuriza rero sinohuta mvuga ngo ego ngo masengesho aravura umugera wa sida cyangwa ngo arawukiza mugabo ndemera ko imana ishobora byose mugabo sinshobora kwemeza ko by'ukuri uno munsi mvuze nti kugenda n'umugera wa sida reka tugusengera udacukira ye kandi noneho murabizi burya eh, mu mu gitabo cy'ijambo ry'imana niho paul mweranda agira ati "Mm, umaze gusaba imana ikintu uca wigenza nk'uwakironse mhm, hariho abantu rero bamaze gusenga cyane ba- kugira basaba imana ngo ibakure kuri ayo ma- makuba baca bitwara nk'abamaze gukira mhm,
ibyo rero ni byo kwitondera ni byo kwitondera kuko eh, kwemeza ko umuntu yashyize umugera wa sida nibyo turashobora gupima mu mubiri tukaraba urugero rw'umugera ruriyo mugabo naho tuba dusanzwe urwo rugero rw'umubiri rw'umugera mu mubiri atarukiriyo cyangwa ari ruto cyane ntidushobora guhuta twemeza yuko umuntu yashyize umugera wa sida kuko ye nk'uko mubizi umugera wa sida urafise ubundi buhinga bwinshi bwo kwinyegeza mu mubiri ku buryo eh, ushobora gusanga usamaye gatoya mu- mu- ukihenda ukavuga ngo umu- ngo umugera warakize Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumire dr alphonse nkuzimana umuyobozi wa PNLS Burundi turi kuganira rero ku bushakashatsi bwo guhashya umugera wa sida kuri telefone dufite Gilbert Gilbert wiriwe akabazo kawe
akabazo nyambaza uwo mudokitere Mm.
mbega ko mbona hari abagwara umugera wa sida bamwe bakabyibuha n'abandi bonda umugera wa sida woba uri ubwoko bungahe
ye Gilbert urakoze yego atadusigurira- atadusigurira igituma ba- abo- bajya bonda n'abandi babyibuha Eh,
yego urakoze cyane Gilbert
murakoze namwe Dr Nkunzimana Gilbert rero wamwumvise
yego namwumvise Mm, kandi ikibazo cyiwe ni cyiza cyane mhm,
ni cyiza cyane kuko eh, burya cyangwa akabyibuha bivana n'ingene umubiri wiwe usanzwe umeze mhm.
ukaba nkako murazi neza ko abantu ko du- uko imana yaturemye uko dusanzwe turi turiho tubaho hari ababyibuha n'abandi ba- bonda bivanye kandi kumbure bafungura bimwe kandi kumbure babayeho kumwe ariko rero muri iki gihe muri muri ibi biriko bira- muri ibi byo gufata imiti biravana n'ingene umubiri uheza ukakira uwo muti Mhm.
uretse uko kakira uwo muti ingene habaye eh, ibana ry'uwo muti ni- na- na- na na bimwe twita imisemburo cyangwa imbizamubiri mu gifaransa twita horumone aho hose haraheze hakaba ihamagarana bigatuma umuntu abyibuha cyangwa yonda bivanye n'ingene umubiri we uba utunganije twebwe rero igikomeye kuri abo bantu bose ko babyibuha cyangwa baka- bakonda igikomeye ni ukuraba ingene umuti uba uriko urakora mu mubiri Mm.
izi ngene umuti uriko urakora mu mubiri tubirabira ku bi- ku bintu bibiri icya mbere tuheze tukaraba urugero rw'abasirikare mu mubiri kuko umuti uriko urakora urugero rw'abasirikare rurongerekana rimwe twita cd4 Mm.
ariko u- ikindi gira kabiri umuti uriko urakora neza mu mubiri turongera tukaraba urugero rw'umugera mu mubiri icyo twita charge virale ni ukuvuga umuti uriko ukora neza abasirikare mu mubiri barongerekana urugero rw'umu- rw'umugera mu mubiri nabwo nyene rwogo rugaca rugabanuka icyo rero icyo duheza tuka- tukarabira kuko umuti uriko urakora naho iby'uko abantu babyibuha cyangwa baka cyangwa bakonda ibyo eh, ntiduheza ngo tubihagarare ko cyane ture- tu- kiretse turazi ingene umuntu aba yi- yi- asanzwe ameze ngo turabe ko iyo miti yafashe ata ah, kimwe twita relation cyangwa interaction hagati ye- y'iyo miti n'ama n'ama- na- n'im- n'imbizamubiri cyangwa imisemburo iba ari mu mubiri wiwe kugira ngo turabe ko atangaruka mbi zishobora kuhaba naho ubundi igikomeye twebwe ni kuraba ko by'ukuri umuti uri kurakora mu mubiri Gilbert ariko aravuga ati amoko cyangwa se ubwoko bwa sida ni bungahe yego Eh, yego Ah, urakoze cyane na- na- na- kari kanciyemo gatoya mm, Eh, ubwoko bw'umugera wa sida buri kwinshi mhm.
buri kwinshi mugabo buri kwinshi ngo kumbure bihava bingora kuvuga neza mu kirundi mugabo iriya kome nk'uko musanze mubizi ni ni umugera wa sida rero hari ubwoko bwinshi mugabo ubwoko buri muri iyi afurika tubamo twebwe ni ubwoko bwa mbere n'ubwa kabiri icyo twita vih serotipe 1 et 2 Mm, buri kwinshi rero ubwo nibwo buri ngaha mugabo bwose buramaze ibipimo dukoresha turabu- turabitora kandi bwose burumva umuti uyu muti wo gupfupfaza dukoresha ubwo ubwo ubwo bwoko bw'umugera bwose burumva uwo muti rero ntituhava tuvuga tuti kumbura umuntu kubyibuha nuko biba afise ubwoko bwa mbere ujya nawe yonda biba afise ubwoko bugira kabiri ishwi kujya kubyibuha bivana n'ingene imiti twamuhaye iriko irakorana n'imisemburo cyangwa imbizamubiri z'umuntu mm, mu mubiri wiwe mm. niko se dogiteri muvuze amoko menshi y'umugera wa sida ni ukuvuga ko iyo umuntu mugiye kumuha iyo miti yo kugabanya ubukana mu kinyarwanda niko bivuga gupfufa gupfu
Eh, ye ijambo riracitse eh, Mu- ni ukuvuga buri bwoko mubufitiye imiti yabwo
oya hari hari hari si ubwoko bwinshi si bon hari nibyo nariko ndavuga hari ni umugera wa sida mugabo hari icyo twita mu gifaransa le imigwi canke icyo twita serotipe canke tipe Mm.
iri- ubwo buti- se- se serotipe ziri ni nyinshi ni nyinshi mugabo izigwiriye izigwiriye nicyo twita eh, eh, mugera ubu- icyo twita VIH type 1 na VIH type 2 Mm.
mugabo izo zose izo zose zirafise eh, dufate nk'ubu ibyigwa bya- byakozwe Mm.
nuko twasanze umugera ubwoko bwa mbere ari bwo bu- butuma umugera uyu mugera wa sida tuzi unyanyagiye wa- uku- bwinshi iki kigero kigiza cya sida ki- gitumwa n'umugera wa sida ubwoko bwa mbere mugabo twinjiye twinjiye muri ubwo bwoko bwa mbere nyene hari icyo tuba twinjiramo tugasanga harimwo utwo twita desu tipe Mhm.
ariko iyo ubwo bwoko bwose burumva burumva uyu muti burumva uyu muti iyi miti dukoresha y'abantu ya serotipe ko hari igihe hariho twita umugera wa sida ubwoko bwa mbere mugabo muri ubwo bwoko harimo ubundi bwoko buto buto twita a b c d f g ka gutyo kugira bu- bugenda burahindagurika ariko ubwo bwose burumva umuti urumva umuti imiti turiko turakoresha ntawe utavuga rero ngo ngo yo ngo jewe ngo ko mfise eh, VIH type 1 serotype D ngo jewe ngo nimundonderere imiti imwe idasanzwe ngo kumbure mfise umugera wisa nisangije ishwi na gatoya ivyigwa vyarerekanye neza ko ko uyo mugera ubwoko bwinshi mugabo hariho ni- ni- ni- n'indi migera by'ukuri ibaho ku isi yitwa VIH mugabo idatuma by'ukuri tugira kikiza kuko ikiza nyamukuru gitumwa n'umugera ubwoko bwa mbere n'ubwoko bwa kabiri ariko cyane cyane ku isi yose hanyanyagiye umugera wa mbe- uyu wa mbere Mm.
nicyo nashobora kubivuga ko naho ubundi imiti imiti by'ukuri yose yidufise nicyo gituma eh, nyakubahwa mumenyesha amakuru nicyo gituma mubona rimwe rimwe dufata tukana tukanasomekeranya burya bwoko butatu Mm. yego Eh, Re- kuko hariho eh, tukanasomekeranya kugira ngo ukumbure yashoboye kurengana ig- igafata abasirikare b'umubiri ifatire hajya yamaze ku- i- iriko iyindi nayo inigane n'umugera hajya uba uri kurigwiza gutyo gutyo kugira ngo dushobore kwe- ku- kuraba ko eh, umugera wa sida by'ukuri tuwupfupfaza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr alphonse nkuzimana umuyobozi wa pnrs burundi turimo turaganira ku cyo- ku kiza cya sida n'umugera wa sida ubushakashatsi aho bugeze kuri telefone dufite ndayishimiye ndayishimiye wiriwe
mwiriwe akabazo kawe
Eh, ja nini si n'ikibazo ni nko guterera Mm,
ariko hariho akabazo nari mfise hariho abantu mu bantu b'abadogiteri kenshi umenga baragwanya yuko imana ishoboye gukiza
mm, turavye n'ubu yabigarutse ko aho avuga ko u- atokwizera yuko umuntu yakize twe hariho abantu benshi dushingira intahe ko biyegereje imana bakize bakagenda mu mavuriro atandukanye ibitaro bitandukanye bakabapima umugera kandi bari ku rwego rwo gufata imiti ugahura nta mugera bagifise kandi bivuye ku masengesho rero jya novuga nti ego kuvura nibyo ariko bakwiye gutahura yuko n'imana atakinanira ngaha ku isi mhm, hanyuma ikindi nacyo navuga nti hariho ibibazo bikunda gushika mu bintu mu mashyirahamwe agejwe ibyo kuvura sida gu- gupfupfaza sida ubura batariko barabafasha uko bikwiye ugahora bageze ku rwego rwo kuja muri iyo geregere rero navuga nti ni bak- bakwiye kuza barafasha nk'abantu b'abadogiteri bagafasha abantu b'abaganga batandukanye bakaza barafasha ayo mashyirahamwe kugira ba- nabo bagire amagara meza ntibame bariko barihebura umenga leta yabataye cyangwa igihugu cyabataye mu gihe twumva ko leta amahera yo gufasha mu rwego rwa sida aguma aboneka ariko hakaba harimwo induru rero navuga nti ni ukuri barakwiye gufasha bagafashanya n'abandi baganga bagapfuma babwira n'ayandi mashyirahamwe akagwira ahubwo akazarafasha kugira ntihagize haraboneka abantu bafite ikibazo cya sida bari mu- bari mu magorwa ateye ubwoba nk'uko umenga sida ni amahano yabaguye ko murakoze ye urakoze ndayishimiye dr araza Yego.
aho ari kongera kuvuga kuri aka ngaka ngo k'ubushobozi bw'imana reka tubanze duhamagare emmanuel noneho dr nkunzimana abasubirize rimwe emmanuel wiriwe
mwiriwe uratangaza iki
Bon, ndafise utubazo tubiri nashaka kubaza nyakubahwa dogiteri Mm, Eh, ikibazo ca mbere yatubwiye ubwoko bw'imigera myinshi mhm.
none nta nta bwoko na bumwe burigera buronka umuti kompuretema ku buryo umuntu yayifata agakira bidasubirwamo yego
ikibazo kigira kabiri ni kuki hari igihe ushoboye kurangura amabanga y'abubatse n'umuntu agwaye umugera wowe utawugwaye mugabo bigashika n'uwandure kandi waranguye amabanga y'abubatse n'uwawugwaye nibyo bibazo byanjye bibiri igisigaye tugira imana mu ijoro ye urakoze cyane manwe dr nkunzimana none uyu nguyu ndayishimiye Yego.
uvuga iby'imana aha Ng- ngaho ngera umubwire
yego Eh, Eh, yavuze ibintu bibiri bikomeye cyane agira ati twe turemera imana kandi ishobora byose ngaha ku isi ni ukuri ibyo bintu sinshobora kubideha ndazi neza ko imana ishobora byose kandi ivura n'indwara zananiranye mugabo eh, dama babivuze abantu ko basengewe bagakira abandi ko ba- dama byavuze hirya no hino mm, ubwo rero bisaba ko by'ukuri haheza hakaba ibyemezo bikomeye mhm.
hakaba ibyemezo bikomeye kugira ngo twemeze ikese ko by'ukuri ni akayakize Mm, Eh, ibyo byemezo rero ni no kumenya by'ukuri mbega uyu muntu ya ya ya i- by'ukuri yari afise yari afise urugero rw'umugera rungana gute yari afise umugera by'ukuri yatanguye gusengerwa ryari yatanguye gusengwa yatanguye gusengerwa eh, umugera ugeze hehe bya gusenga byatwaye umwanya ungana gute inyuma yaho yipimije gute rero n'ibi byamwe bivuga bati ibanga ryo kwemera n'agatangaza nyakubahwa mumenyeshamakuru kuko iyo tumaze kuko ikibazo cyo kwemera eh, ntige- ntigeze ngo tugiharire ko cyane mugabo turiko tuvuga ibijyanye n'ubushakashatsi ni ukwerekana ko by'ukuri mbega fiyabilite icyo twita fiyabilite mw'ibyo bintu ni kihe wowe nk'umugabo ugira wemeze uti ni akayakitse mm.
kuko ndi umuhakanyi ndemera ko imana ishobora byose mugabo ni byiza yuko eh, muri bene ibyo bintu duheza tuka eh, tukagira ibyemezo biboneka by'ukuri Mm, kugira ngo abantu ntibahave basamara reka menyesha amakuru abantu benshi hariho abantu benshi bahora baca bumva ibintu bene ibyo bakabihungiramwo mugabo bakituma amakuru kugira ngo tubafashe ibyo dushobora mm.
paul umweranda babivuga twasabye ikintu imana nk'umu- nk'uwizera uca wigenze nk'uwa kironse rero twanka yuko abantu baca basamara bakagira bati twebwe imana izodukiza turamaze kumva abantu benshi baretse gufata imiti Mhm.
bakana bakanahuba gatoya ugasanga indwara zabishe kubera ko bata bata batafashe imiti neza nk'uko byasabwa Mm.
ni icyo cyonyine ashobora kubivuga ko mugabo ntitu- ntitu- ntitu- nitugo- ntitupinga imana kuko turazi ko imana ishobora byose Mhm.
ariko ni ukugira ngo abantu ntibahave bafata ibintu kutariko usange abantu bariko baritura eh, amavuriro kumbure ari kubafasha ikitari- ibitari bike ye ikigira kabiri yavuze n'ibi bijyanye n- n'imiti hirya no hino mu mashyirahamwe agira ati nimuyagwize kugira ngo abantu ntiba- ntibabure imiti kandi bari bayikeneye aha nagira ndamuhumurize nagira ndamuhumurize kuko eh, uburundi buraheza bukisunga bashaka n'imi- n'izi- n'iyi politike y'isi yose uno munsi rero eh, ngaha mu gihugu turiko dukora iki turiko du- du- dukwiragiza imiti ipfufahaza ku mavuriro yose yo mu gihugu Mm.
guhera ku mavuriro mato mato eh, ku bitaro no muri aya mashyirahamwe asanzwe yitaho abagendana umugira wa sida kugira ngo ntihagire umuntu akenera umuti eh, akenera umuti wo gupfupfahaza ngo awubure Mm.
ngo ni uko kumbure yategeza kugenda ku bitaro cyangwa akagenda mu ishyirahamwe ritari hafi yiwe ibyo rero nibyo turimo kandi turabona neza ko biriko bigenda neza kuko leta yarasize ingufu nyinshi muri iki gisata ishyigikiwe noneho n'abasanzwe badufasha ndashobora kwemeza kandi ntihenda ko imiti iriho mu gihugu kandi irakwiragiye ahatari hake naho kumbure tutarashika ku mavuriro yose ijana ku ijana bwa ahatari hake imiti iriyo Dr dufatiye aho ngaho imiti iriyo iyo miti ipfupfahaza uyu mugera wa sida ni ubuntu cyangwa iragurwa
n'ubuntu rwose ah, ni ku buntu mu bijyanye n'umugera no ku- no kurwanya umugera wa sida nta kintu na kimwe kigurishwa ye nizeye ko abantu Kuva- babyumvise kuva- neza kuva- kuva ku kwi- yego eh, kuva ku kwipimisha bipimisha ku buntu uko kwipimisha koko kuba mu mavuriro yose yose yo muri iki gihugu bipimisha ku buntu hanyuma dusanze ugendana umugera wa sida duca tuku- tu- dutangura kuya- kuyagira ibijyanye n'iyo miti yo gupfupfahaza aha rero ndashaka kuhashimika kuko abantu benshi baribaza ngo iyo miti iragira nabi mu mubiri bimwe babandi batubwira ngo tubyibuha abandi bakonda Mm.
ariko ibi- itere- ibi- ubuhinga bwarateye imbere uno munsi imiti dufise ni ingaruka mbi- ingaruka nke z'irya miti tu- tu- yo gupfupfahaza dufise nicyo gituma duhimiriza abantu kugira ngo dusanze bagendana umugera wa sida by'ukuri birukire kandi bemere gufata iyi miti urabona ko bayifata ubuzima bwose mugabo iraheza wayifashe neza ikagabanya ubukana bw'umugera mu mubiri kandi noneho ikana- ikanagabanura urugero rw'umugera mu mubiri rero iyo miti itangwa ku buntu muri ayo mavuriro yose nagira nce ngiraho ndabivuga uwo uzosanga ariko aragurisha iyo miti ipfupfahaza muraheza baraheza bamudome k'urutoke kuko uwo azoba azi- azoba ari inkozi y'ikibi mu zindi Mm.
ikindi kigira gatatu nashaka gushikiriza kitangwa ku buntu ni ibi bipimo ibi bipimo byo gukurikirana umuntu ari ku ari ku, ku miti yo gupfupfahaza ndavuga gupima urugero rw'ama- rw'abasirikare mu mubiri gupima urugero rw'umugera mu mubiri ibyo byose biraba muri iki gihugu cyacu kandi biba ku buntu Mm.
kumbure uno munsi abantu barashobora kubwira ati ibyo bipimo biragoye biri mu bisagara ariko uno munsi eh, leta y'u Burundi ifa- ishyigikiwe n'abasanzwe bayifasha turi mu ko turagerageza kugira ngo ibyo bipimo bikwiragire mu gihugu cyose abantu bashobore ku, ku, kumenya ingene umubiri wabo wifashe ingene urugero rw'abasirikare rwifashe mu mubiri gutyo gutyo bita batarinze ku- kugira urugendo rurerure Rero ye imiti yo gupfupfahaza mu Burundi Mhm.
ubuntu Mm.
nta nta n'ikintu nta ni- nta n'ifaranga na rimwe ugenda n'umugera wa sida duheza ngo tumusabe ye tujye noneho ku bibazo bya emmanuel akambere yabajije ati ko Yego.
dogiteri watubwiye ko hari amoko menshi y'umugera wa sida ati nta bwoko na bumwe burabona umuti wa burundu uvura burundu
yego murakoze cyane ntacyumvise ikibazo kandi ni ikibazo cyiza Mm.
ibyaha rwego bwinshi b'imigera muraba gushika uno munsi imiti yose dufise niyo gupfupfahaza Na- na- reka ndakigaruke ko nari nabivuze nti hari ubwoko bwinshi bw'imigera mugabo bwose iyi miti yo gupfupfahaza irakora Mm.
yapfupfahaza mugabo ni kiza ni kiza twabyumvise ubushakashatsi buriko buraba mu bwongereza Eh, bariko bakorera bariko baragerageza bagerageza kugira ngo barabe ko botora umuti uvura umugera wa sida mugabo nti- nta bushakashatsi canke icukura ntirashika ku kintu ku buryo dushobora kuvuga tuti yego umuti wabonetse upfahaza wabonetse ukiza umugera wa sida Mm.
rero hari ubwoko bwinshi n'ibyo mugabo gushika uno munsi nta muti ukiza umugera wa sida uraboneka naho ubushakashatsi buguma butera imbere buguma butera imbere hanyuma arongera ati yavuze ikindi kigira yego yego Iby'abarangura yavuze amabanga urashobora y'abashakanye, kurangura yego.
amabanga y'abubatse Eh, urashobora kurangura amabanga y'abubatse n'ubugenana umugera wa sida mugabo ntuwandure mhm.
aha rero nagira ngo nagira ngo ndamu ndamugabishe
yego nagira ndamugabishe Eh,
kuko kuko ku- kurangura amabanga y'abubatse n'umuntu agendana umugero wa sida uti utikingiye mm.
eh, ni ukwi- ni- ni- ni- ni ukwiyahura Eh,
ndabivuze uko kumbure n'ijambo rikomeye cyane abatari bake bashobora kwibaza bati uyu muganga mbega mbega yemwe bigenze gute mugabo nagomba kuvuga ko by'ukuri eh, ni gake umuntu ashobora kurangura yubatse akayang- akaranga uguhuza ibitsina n'u- n'ubwe- n'ubugendana umugera wa sida ngo agende ngo ntaheze ngo ah, yandure umugera wa sida kukaba nkako birashoboka mm.
ariko ariko eh, ku rugero ruto cyane ruto cyane ruto cyane ku buryo ntashobora kuvuga ngo murazohora ngo urazohora urangura ngo nguhuze ibitsina n'ubwene aramugira bati dutikingiye birashoboka bivana n'ingene eh, icyo- icyo gikorwa mwagikoze eh, n'ingene cyakozwe canke eh, ingene kumbure babyiteguriye Mm.
ariko mu by'ukuri by'ukuri ni ku rugero ruto cyane ruto cyane nibaza ko ari nk'ubusa n'ibice ubusa ubusa kugira ngo umuntu ashobore kwemeza yuko ya ya- ya- ya- ya- yahuje ibitsina n'ubwo namugira basida nta wandure icyo ni cya mbere ikindi kigira kabiri Mhm.
ni uko aba bantu bari ku miti abantu bari ku miti bakayifata neza
yego kumbure reka ndabivuge kuko ntabivuze bazobyisomera eh, mu- mu- mu- mu binyamakuru cyangwa mu- mu- mu- mu bushakashatsi ni uko abantu bamaze kugira urugero eh, rw'umu- urugero rw'umugira wa sida rutaboneka mu mubiri baravuga yuko abo bantu batanduza Mm.
batanduza umugira wa sida ariko iyo bakinywa imiti ni ukuvuga yuko iyo baki- bakinywa imiti kandi ko eh, urugero rwa- rw'umugera mu mubiri rutaraba rutakiboneka abo bantu bashobora kuba batandutse Mm.
aha rero ibyo biravugwa mu bushakashatsi kukaba n'ibyo mugabo rero nagira ngo n'aha nyine eh, mvunire akagohe abatari bake cyane cyane abarundi bariko baranyumviriza Mhm.
nuko mu burundi nabo bafata imiti neza kugira dushike ku rugero rwa- rw'aba- rw'umugera utaboneka mu mubiri si benshi kuko ijya miti turayifata mugabo haba hari hariho izindi nyifato ziza zika- zika- zigaherekeza iyo- iyo- uko gufata imiti Mhm.
ni ibintu byo kugira byo ku byo- byo gufungura neza ni ibyo ku byo kugabanya inzoga ni ibyo gukora uka- ukaruhuka ariko uriko uraraba no kubahiriza imi- gufata imiti ku masaha kugira ngo mu mubiri umwanya uwo ari wo wose habe harimwo hamwe harimo umuti niho biheza bigatuma eh, mu rugero rwa rw'umugera wa sida rugabanuka mu mubiri Mm.
rero tunoca mpanura umuntu ngo ngo yego mukumbure niba azosanga urugero rwa rwa- rw- rw'umugera rutakiboneka mu mubiri ngo tuvuze ibitsina n'uyo muntu utikingiye eh, kuko sinokwemeza ko uwo muntu ashobora kutazokwandura Eh, tu- tukiri aho ngaho kuri aka kutazokwandura yego nicyo gitu- nicyo gituma duhanura yuko Ah.
muzenya minsi yose eh, guhuza ibitsina ni byiza ko beza bakikingira yego ah, dufatiye aho ngaho yego nubwo mm, wabikomojeho ariko sinzi nimba uyu witwa yonas nkorerimana uko yabyanditse ashobora kuba asobanukiwe neza Mm.
kubera ko arabaza ati ni akantu yanditse kuri Mm.
facebook yacu ati mfite akabazo kuki bavuga ko umugore n'umugabo barwaye sida bakwiye gukoresha agakingirizo niko agafuko mu magambo yo- yandi mu Kirundi- mu kinyarwanda ni agakingirizo mu Eh.
kirundi ni agafuko kuki iyo umugabo n'umugore barwaye sida bagomba Yego.
kugakoresha
Mm.
Eh,
murakoze cyane icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi nibaza ko gikwiye ko abantu bagira umuco mm, ni nane ndabivuga ni nane ndabivuga ndiko ndavuga ubwoko bw'imigera ndiko ndavuga ubwoko bw'imigera mm,
ni uko umugabo n'umugore batangiye ba- ba- ba- bubakanye tubahanura ko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibaze barahanahana ubwoko bw'imigera kumbura idasa mm, iki kugira ngo mugitahure neza iki kugira ngo mugitahure neza unkundire nkoresha imvugo y'ikirundi yego isanzwe kugira ngo abantu babitahure eh, muramaze kubona ko mu murima ufashe nk'igiharage ibiharage bibiri ukabitera mu miri- mu mirima ibiri idasa mhm, ntuheza ntuheza ngo wamure uramura ibiharage mugabo ntiwamura ibisa na bya bindi mhm,
niko ndavuga nk'ubu umugera wa sida ugeze mu mubiri w'umukenyezi u- uragenda urihindagura ntabwo bye bimwe byo- byo kwigwiza la Eh.
multiplication eh, donc umugero uri kwigwiza mu mubiri w'umukenyezi
mhm, haraza harabamwo haraza harabamwo ihindagurika ry'ubwoko bw'umugera biriko biraba naho ku muntu bya ku mugabo umugero uri kurigwiza mu mubiri w'umugabo naho nyene haraza haraba ihindagurika ry'uwo mugera mu mubiri w'umugabo tubahanura rero yuko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibaze barahanahana ubwo bwoko budasa bw'umugera Mm.
kuko bumaze kuba bwinshi butatu bune butanu mu mubiri birahava biga- biga- biha- biraheza bikazotera ingorane kugira ngo ya miti turiko turamuha yo gupfupahaza ikore neza Mm.
Eh, kugira ngo ikore neza nicyo Eh.
gituma tuvuga tuti rero kumusing- kumusinganahe n'umupfasoni we bubakanye naho naho bose baba bagendana umugira wa sida ni byiza ko mu kurangura amabanga y'abubatse boheza bagakoresha agakingirizo kugira ngo tubarinde ku guhanahana ubwo bwoko bw'imigera bwagiye burigwiza mu mubiri w'umwe w'umwe n'uwundi Mm.
hari ikindi kigira kabiri nashaka gu- gushimikira ko ngaha Mhm.
hari ikibazo numva numva umengo cahava gisa kibazwa ni ikijanye na no kwi no kurondoka Eh.
Ni ikijanye- ni ikijanye no kurondoka ku bantu bagendana umugera wa sida babubatse Mm.
iki kintu iki kintu kirakomeye cyane kuko murazi neza mu mico y'abarundi mbere n'abanyafurika batari bake Mhm.
ikibondo mu muryango ikirumara nicyo gikomeye cyane rero turaheza tukagira tuti kuri abo bantu bafise icyifuzo cy'umwana naho tubasaba ko mu kurangura
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya dr alphonse nkuzimana umuyobozi wa pnls burundi ndumva igize akabazo gatoya dr muranyumva se oya ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yacitse telefone abamfasha bagiye kongera ku- kumudushakira kuri telefone twari dufite blaise david na paulin nimba banyumva babe bihanganye noneho inosenti yongere anshakire dr nkunzimana kuri iki kibazo cy'ubushakashatsi ku mugera ubushakashatsi bw'umuti uvura sida kuko dr yatubwiye yuko kugeza ubu ngubu imiti ihari ni iyo gupfupfahaza gusa nta muti wo kuvura uraboneka ikindi ni uko abantu bakwiye kwitonda bakajya baramutse barwaye sida bafite umugero wa sida bombi umugabo n'umugore nabo bakwiye gukoresha agakingirizo cyangwa agafuko kugira ngo badahanahana iyo migera itandukanye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr alphonse nkunzimana umuyobozi wa pnls burundi ku bushakashatsi bw'imiti ishobora kuvura sida kugeza ubu ngubu rero imiti ntabwo iraboneka yagarutse kuri telefone rero ariko kuri telefone nawe dufite blaise blaise wiriwe neza
Mwiriwe ndagushimiye ko wihanganye none akabazo kawe
yego nanjye ndagushimiye cyane ukuntu wemeye kumpa umwanya tukavugana Mm,
nagomba kubaza kuri ibi bijyanye no no kuza kwipimisha
yego Eh, kuko kenshi usanga eh, kuko kenshi usanga nk'iyo umuntu agiye kwipimisha ashobora kuba agenda wenyine ku ku gipimo cyo kwipimisha umugezi Mm,
kuko usanga nko mu rugo rwa bubakaye nk'abantu babiri ugasanga hagiye umu- umu- umugore umugabo nawe agasigara mhm.
Eh, none muri ico gihe nuzi ko bisa bishobora kuba bigira ikibazo baba bagiye kuba bagenda bose bagashobora kuba bagenda bose bakipimisha bose Mm, kuko kuko dufate nka jewe mm.
eh, nka shangazi wanze ubavukana na papa wanje eh, yarafashaga kwipimisha bubakanye mu rugo eh, shangazi w'umu- dufate shangazi w'umugabo aragenda kwipimisha ibipimo by'umugera Agi- agiye kwipimisha agenda wenyene umu- umufasha wiwe asigara asigara muhira Sha- shangazi aragwara aragera ku rugero rwa nyuma ashika ku rugero rwa nyuma cane tukama tumenga ngo ni ni indwara nyene zisanzwe bakamuzana ku mu- makonsultation akomeye cyane mu bipimo bikomeye cyane kuko we ya- yagiye kwipimisha abikora mu ibanga ata umudamu we bubakanye n'abana biwe bari kumwe bose ah, ata n'umwe ashoboye kuba bi- kuba abimenya twagiye kubimenya neza yuko ya- yashoboye yashoboye kuba yishwa n'inuze n'umu- n'umugera wari uko umugore nawe amaze kubwirane gusubira kwi- kwipimisha tuba tumubonye ukuntu umurambo w'ukuntu ndama senito mama we twagenda tuyabona nuko Mm.
umugore yagiye kwipimisha asanga yaragize wene yara- yaranduye umu- umugera rero byaciye bi- bigirane bitera ikibazo kirekire tubona yuko umenga Eh, niho nashima kuba nta kiganiro ku ijwi rya amerika nsa mbona yuko bikwiye yuko umuntu agiye kwipimisha totarema kenshi bashobora kuba bagenda ari abantu ba- bakipimisha Eh, kugira ngo ntihabemo ibintu usanga nk- nk'umugabo ugasanga ntiyemera umugabo cyangwa umugore ntiyemera umugabo ukaza usanga ukaza usanga bigize bene bi- biteye ikibazo cyane mu mu mu buryo nyine bwo kwipimiza ugasanga umenga ni umugera yani wona ahera ku ku isi nzima ntiwo- ntiwo- ntiwogabanuka ye blaise urakoze cyane
yego namwe murakoze ko mu murongo dr nkunzimana ubu buhamya bwa blaise ko numva ah, harimo akabazo ko ku- ku- ko ni imiti- ni ukutumvikana nimba ariko nabivuga mu rugo kwipimisha abantu mwabagira izihe nama iyo bubakanye
murakoze cyane kandi ndamushimiye cyane uyu bureze kuri kuri icyo kintu agarutseho kuko kenshi na kenshi nk'uko dukunda ari nabyo dukunda kwigisha ni uko umugabo n'umugore baheza bakazanana kwa muganga Eh, kugira ngo tubapime dusanze bakomeye beze tubahe impanuro z'ingene bo kuyifata mu rugo cyangwa mu mibereho yabo dusanze n'abagendana umugera wa sida duheze eh, tubahera impanuro hamwe bikenewe ko batangura imiti bayitangurire rimwe gutyo ibyo rero nibyo ni- nibyo himiriza dukora cyane cyane ku ba- bapfasoni n'abasingantahe eh, baba batwituye ariko cyane cyane ku bapfasoni kuko nibo baza gupimisha imbanyi rero aravuga ikintu gikomeye aravuga ikintu gikomeye cyane nibaza ko ari akamo notera n'abarundi bose n'abandi bantu bose banyumviriza kuko burya umugera wa sida urinze uboneka mu mu muryango ni byiza yuko abo bantu baheza bakawukurira hasi mu kuwukurira hasi rero ni ukuvuga barabara baripimisha bose hanyuma bagaca bamenya n'ingene bafasha uwagendana umugera wa sida kubana nawo kubana nawo kugira ngo ntahave atagira ingorane mu mutwe canke bamuharire ivomo ngo ni kubera agendana umugera wa sida ibyo rero turabishimikira ko cyane kugira ngo eh, birashobora gushira ugasanga mu rugo naho muba mubakanye umwe niwe aza yaranduye birasaba rero yuko abo bantu baheza bakiga kubana kugira ngo uwo yanduye bamufashe kubana nawo abatarabandura nabo birinde kuwandura Eh, nivyo niyo niyo nizo mpanuro duheza tukabaha ariko rero nagira ngaruke ku bagabo n'abashingantahe ruhimiriza cyane cyane ngo berekeze abakenyezi babo mu gupimisha imbanyi kuko uno munsi mu ntumbero yo gukingira abana bavuka ku bakenyezi bagendana umugera wa sida turababwira yuko ari byiza ko duca du- dupima n'umushingantahe uwo mupfasoni tuba twatoye ko agendana umugera wa sida urugero rero ruracyari ruto urugero ruracyari ruto uno munsi mu gihugu cyose ntiturasikira cumi ku ijana y'abagore baza baherekejwe n'abashingantahe babo ibi rero birafite ingaruka mbi kuko nk'umukenyezi dusanze agendana umubwira wa sida yibungenze duca tumuha imiti mu ntumbero yo gukingira umwana yibungenze mugabo ashitse muhira umugabo wiwe ntaheza ngo amukundire kuyifata agatangura kumu- kumuswanira n'ibindi murabona ingene muri iki gihugu cyacu uruhara rw'umugabo mu mu rugo rimwe rimwe rero ugaca usanga biragize ingaruka umukenyezi nayo amitara yihebye cyane kumbure ntamworohereje muri mwe twame tuvuga by'imfungu by'ingaburo kugira ngo bimutume abana n'uwo mugera wa sida mugabo kandi n'umwana yibungeza agira amagara meza nicyo gituma du- duhimiriza abashinga ntahe by'ukuri ngo baherekeze abapfasoni babo mu gupimisha imbanyi hanyuma ari impanuro baronka bazironkere hamwe kandi noneho nk'uko je nkunda kubivuga burya abantu bubakana ku rukundo kandi urwo rukundo ni byiza kurwerekana mu bihe byose Mm. banabyumve kubera ko kwipimisha umugero wa sida nk'uko mwabivuze ni ubuntu
Nu- ni ubuntu imiti ni ku buntu Eh, ni ukuri nta mvo n'imwe uretse uko gushaka kwipimisha umugera wa sida dusaba umuntu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ku bushakashatsi ku muge- ku muti uv- u- imiti igendana n'umugera wa sida no kuri telefone dufite nzeyimana nzeyimana wiriwe
mwiriwe akabazo kawe
Eh, je mfite akabazo kamwe n'impanuro Mm.
Eh, aka- a- a- impanuro niyo nagomba nangure kubashikiriza abanyakubahwa Mhm.
je ku by'iwanjye nagomba mpanure kwa cyane cyane abantu bato bato bagi- bagifite imyaka mike Eh, urabona jewe bwa mbere abantu benshi ndabona banaguma numva bambwira ati "Oh, uragwaye umugera uragwaye umugera uragwaye umugera kugeraho je nyene nangura kwifata nabi Mm.
atangura kugenda nabi atakwiri kwikingira aga- by'agapfuko ibiki ngakurikira abamaraya ibiki ariko igihe nagiye kwibuka kuja kwipimisha sida nkasanga ndakomeye Mm.
naciye mbona ko abantu botuma umuntu yiyahura kandi akomeye Mm.
Eh, ikindi rero nagomba mbaze dogiteri ngaho yego
nagomba mbaze ko abantu bahora bavuga ati umuntu yagiye ku- ku- kwipimisha umugera yanyoye amata ngo umugera ntiwuboneka nagomba mbaze icyo kintu ko umuntu anyoye amata umugera agiye kwipimisha ko umugera woboneka cyangwa ko utoboneka ye dogiteri cyari ikibazo cyo gusa no guhanura abo bantu kabisa ba- bato bato ye nzeyima urakoze namwe murakoze ye dogiteri uyu muntu nzeyimana aravuga ati iyo umuntu yanyweye amata kwipimisha umugero wa sida ntuboneka nibyo
Urako- arakoze cyane ariko kumbura imbere y'uko icyo kibazo adakishura nagira ndamushimire ku mpanuro atanze ku mpanuro atanze Mm.
kuko abantu barashaka kuvuga byinshi bakubonye bakavuga bakavuga byinshi mugabo gushika uno munsi ikintu by'ukuri gishobora kugutuma ugira umu- ugira umutekano mu mutima ni uko wipimisha Mm.
nuko wipimisha ukabaho uzi neza uti jewe mu mubiri wanjye meze uku n'uku n'uku meze uku n'uku n'uku ibyo byose rero bigafasha kugira ngo umuntu agire inyifa- afat- agire inyifato nziza kandi zibereye Mhm.
kuko urumva yagiye mu izo ngeso ari uko baguma baguma bamuvuga ngo aragwaye ngo aragwaye Mm.
kandi noneho urumva ko niho yari kuba agwaye ntibyari kuba byiza agiye ara- aragiye arakwiragiza umugera hirya no hino rero birasaba yuko umuntu yipimisha kumbure naho babimuvugaho cyangwa babimuvuge kugira ngo amenye ingene yi- ameze mu mubiri ace yigiri yigira inama y'ingene yo kwitwara agaheza yo kwitwara mu buzima ingene yo kwigenza gutyo hanyuma rero iki cya kabiri uti umuntu yanyoye amata nagira ndamuhumurize kandi nongera kumbure nkebura n'abandi bantu benshi bafite ibintu ibintu kumbure babwiwe cyangwa bumvise ko boza by'ukuri bara- barasaba umuco ni uko naho wowe wanyoye amata cyangwa wariye inyama cyangwa wanyoye n'inzoga umubiri wa sida turawubona mu mubiri Hey. n'inzoga turawubona mu mubiri n'inzoga
Eh, n'inzoga nawe wanyoye turawubona mu mubiri kuko umugera uba mu mubiri mu maraso Mm.
uba mu maraso rero nta muntu wese avuga ngo kugira ngo ko nywa ko asanzwe nzi n'inzoga ngo nzoza kwipimisha ari uko ndazihebye cyane ngo ngo ngo reka mbanze ndazihebe ngo mbone kujya kwipimisha reka mbanze ndeke kunywa amata ndeke ibyo si byo kuko kumbura abantu baca babyitiranya na bya bindi dukora tuvuga ngo kugira ngo duhabe urugero rw'isukari mu mubiri ngo ni byiza yuko uza ataco wafunguye oya muri iki- muri- mu- mu bijyanye no ku- no gupima umugera wa sida umwanya uwo ari wo wose naho uba wafunguye naho wanyoye amata naho wanyoye icayi canke nabo kumbure waronse agacupa kamwe ukagasoma urinze ugira ku gatima ho kuza kwipimisha twebwe umugero uwufise mu mubiri turawubona Mm. Niko- turabona yego.
rero biheze bifasha abantu benshi kugira ngo ntibahave baza bararondera bum- byo bumva hirya no hino kumbura bababwira baba bafite n'izindi ntumbero ariko Mm.
cyane cyane mu rwaruka mu Mm.
rwaruka kuko bara- barabwirwa ibintu byinshi ugasanga umuntu yabimubwiye yari afite iyindi ntumbero eh, cyangwa yari afite ikindi kintu ashaka gushikako ni byiza yuko baheza bakegera amavuriro kugira babahe umuco mu bijyanye no oh, kwirinda no kurwanya umugera wa sida Dr tukiri aho ngaho ku rwaruka ndibwira ko uyu nguyu kwizera david nawe ari urwaruka niko nibwira kubera akabazo ke aravuga ati gusomana mu kanwa byotuma umuntu yandura umugero wa sida
urakoze cyane yego ibyo ni byo bibazo byinshi urwaruka rukunda kubaza kandi rukunda gu- guhubamo cyane kuko eh, usanga kenshi na kenshi mm, eh, inkuru cyangwa inforomasiyo baba baronse Mm.
zitaba zifise ziba zifise iyindi ntumbero Mm.
murabona iki gihe iki gihe tugezemo abantu bataye ibanga babaye benshi aho usanga umuntu yari akwiye gutanga impanuro kumva ari we ko arahumbisha we yarategerezwa gufasha gusa usanga rero eh, abantu bariko bage- bagira ku ku- ku mpanuro zitari zo cyane ku ku- ku nkuru zitari zo uno munsi rero mu- mu- mu- mu mate abantu basomanye mu kanwa mu mate harimo uruge- urugero ru- harimo urugero rw'umugera wa sida kumbure ntanga insiguro zitoya burya mu kanwa tujya tu- utu- utu tubiribiri two mu kanwa turoroshye cyane unyoye icyayi gishushe urakomereka ibyo kamumenyesha amakuru unyoye icyayi gishushe urakomereka mu kanwa Eh.
ukagesha buri ko mu kanwa karoroshye cyane na- bakita mikeze bikaze Eh.
Wa- wa- wa- ari akantu kagufashe mu ryinyo ugafata agakurida ukajya kugakurayo urikomeretsa Mm.
ni ukuvuga yuko mu kanwa k'umuntu ni gake usanga hatariyo udukomere Mhm.
Aga- umubiri rero ukomeretse amaraso aca asohoka nubwo yaba ari makeya atagaragara
nubwo yaba ari make atagaragara Mm.
urumva rero kwiha umuntu kwiha kujya gusoma umuntu mu kanwa hasanzwe hariyo udukomere ni ukuvuga yuko ugiye ku- ugiye ugiye u- u- u- donc mu kanwa hawe hagiye gu- gufatana no mu kanwa h'uwundi ni ukuvuga ko utwo turaso tura- tu- turahuye Mm.
turahuye ni ukuvuga yuko mm, hariho risike yo kwandura umugera muri iyo nzira Mm.
kukaba nkako umuntu mu kanwa ari ahantu dukomere naho tuba duto duto Mhm.
nicyo gituma tuvuga tuti gusomana mu kanwa ni- bira- nabyo nyine biratuma umuntu ashobora kwandura umugera kuko mu kanwa hama hariyo udukomere rero hagiye ibyo gusomana mu kanwa abo babiri barashobora guhanahana ayo maraso hanyuma ayo maraso nayo akaba umwe kumbure yaran- a- afise umugera uwundi nawe atamugera afise kumbure igaciba aho yanduriye Mm.
bituma rero kugwaruka kenshi na kenshi tugira tuti bene izo bene izo bene izo nyifato cyangwa utu tuntu twose dutuma uja en contact uhura n'amaraso ya ya mugenzi wawe ni ni byiza ko tubigabanya cyangwa tubiheba cyangwa nk'uko babivuga mu gifaransa qu'il faut vraiment éviter Mm. ibyiza ni Donc rero ukwikingira kugwaruka- Sa?
ibyiza ni ukwikingira aho kwivuza
ehe ukivuze Eh.
neza Eh.
ukaba nkako kwivuza birazimvye ariko kwikingira birazimbutse Eh, ubwo rero kwizera david ndi- nda- nizeye ko i- ateze amatwi ijwi ry'amerika ku buryo yumvise igisobanuro cya dr nkunzimana alphonse uyobora pnls burundi dr maze rero ndabashimiye cyane byimazeyo kuri izi mpanuro muduhaye
yego ijwi ry'amerika namwe mwese muteze amatwi ibi biganiro byacu ndabashimiye cyane rwose maze mukomeze mugire amahoro n'amahirwe twaganiraga ku bushakashatsi ku birebana n'imiti yaka- ivura cyangwa se ipfupfahaza agakoko cyangwa se ka- ka- virusi ya sida ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza